ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri na gatanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu karere ka kisoro muri uganda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora mu rwanda ho turi kuri fm mirongo inani n'umunani ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika inaha i washington dc muri kumwe nanjye ushaniye mukankusi ninjye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo ni ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona iki cyorezo mu ngaruka cyagize cyatumye imipaka ifungwa none abacururiza mu isoko mpuzamipaka rya rubavu barasaba gusonerwa ubukode bw'amezi batakoze kubera ifungwa ry'umupaka bavuga ko batunguwe no kwishyuzwa amafaranga menshi kandi bari barijejwe ko bazatangira kwishyura isoko rimaze gukomera baje gutungurwa rero nuko twabwiwe kwishyura isoko ritaragera mu vuba murabona ko tutakoze kandi kugeza na none aho ubungubu tuvugana murabona ko nta muntu uri mu isoko niko utarimeze rero tugasaba ko batworohereza ubukode bw'isoko ku mafaranga baduciye abo ni bamwe mu bacururiza muri iryo soko rya rubavu mu rwanda kandi umugabo wamenyekanye nk'intwari ya filime hotel rwanda paul rusesabagina ubu uri mu maboko ya polisi i kigali yasobanuriye umunyamakuru w'ikinyamakuru the new york times cyandikirwa inaha muri amerika ko yagushijwe mu mutego wo gutabwa muri yombi akagezwa mu rwanda ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'uburundi ryarakomeje mu mpera z'iki cyumweru cyari icyumweru cya kane aho umurwi musongati utaratsindwa na rimwe izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na aroyizi bigirimana aroyizi waramutse neza
mwaramutse ejeni uwahoze ari perezida wa cote d'ivoire conan bedie yarahamagariye abanyagihugu b'icyo gihugu kuri uyu w'imana kugarariza ubutegetsi kubera perezida arasani watara azo kwitoreza manda ya gatatu yavuze ko bahakanye ko ibwirizwa shingiro rihonyangwa ariko nta kamo ko guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki mirongo itatu n'imwe ukwezi kw'icumi yateye bediye ni umwe mu banyepolitike bane gusa bemerewe kuzokwitoza inyuma y'aho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yimiye abandi mirongo ine uburenganzira bwo kuba abakandida mu kwezi k'umunani abantu cumi n'umunani nibo bishwe mu myiyerekano ifitaniye isano n'amatora yimirije abakurikiranira hafi ibyo muri icyo gihugu bafise ubwoba ko hashobora kuba ubwicanyi nk'ubwabaye nyuma y'amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi yahitanye abantu ibihumbi bitatu ibihumbi by'abantu barihereje amabarabara ejo kuw'imana i berlin k'umurwa mukuru w'ubudagi hamwe no mu bindi bisagara basaba umuryango umwe bwa buraya kwakira impunzi zitagira aho zikika umusaya inyuma y'aho umuriro utuririye ikambi barimwo mu bugiriki abantu ibihumbi cumi na bibiri n'amajana indwi ntibagira aho bakika umusaya inyuma y'aho umuriro utuririye ugatongora ikambi barimwo y'imoriya mu izinga ry'ubugiriki rya lesibose mu ndwi iheze kuva icyo gihe abashika ibihumbi icenda babaye barashirwa mu nkambi nshasha y'agateganyo inyuma y'isamburwa ry'iyo kambi y'imoriya amashirahamwe y'abagiraneza yaciye atangura gusaba ko izo mpunzi zikurwa kuri iryo zinga ahari havugwa imyiyerekano ni muri israeli aho ibihumbi by'abanyagihugu bakoze imyiyerekano ejo ku imana i yerusalemu basaba itanga imihoho ry'umushikiranganji wa mbere benjamin netanyahu ni mu myiyerekano ya mbere yabaye hafashwe ayandi mategeko mashasha yo guhagarika imirimo kubera ikiza cya kovide cumi n'icyenda igihugu cya israeli cyaronse abanduye biyongereye kuruta ibindi bihugu mu ndwi zibiri ziheze bituma gishinga amategeko mashasha ku munsi wa gatanu yo guhagarika imirimo iyo myiyerekano ihuriranye n'umunsi wa mbere w'ibihe by'akaruhuko ku bayahudi yateye uburake ku bayahudi b'aba ortodokse kaminuza john hopkins yaha muri amerika ivuga ko israeli imaze kuronka abanduye barenga ibihumbi ijana na mirongo umunani n'indwi n'amajana icenda hamwe n'abarenga igihumbi amajana abiri na mirongo itanu uwo mugera umaze guhitana muri ico gihugu leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu wa mbere irafatira ibihano abantu hamwe n'amashyirahamwe arenga mirongo ibiri bafise uruhara mu guca kubiri n'amasezerano ya nucleaire kuri irani porogaramu ya misile hamwe n'ayerekeye ibirwanisho umutegetsi wa amerika atashimye ko izina ry'iwe rimenyekana yavuze ko amerika izobibafatira naho hari ibihugu mpuzamakungu bicuditse na amerika bitabishigikiye kuko ibihano bya nucleaire kuri irani ikiringo byahawe cyarangiye ariko amerika yategetse ko bibandanya gushirwa mu ngiro uwo mutegetsi yavuze kandi ko irani ishobora gukora ikirwanisho cya nucleaire mu mpera z'uyu mwaka kandi iriko irakorana na korea ya ruguru mu gukora ikigendajuru cya misile giterwa ku kirere kirekire ariko nta byemeza yatanze ibihano bishasha biri mu twigoro twa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump two kubuza irani kugira igihagararo mu karere ni ubutumwa bwahawe ibihugu bya buraya bicuditse na amerika hamwe n'ubushinwa ndetse n'uburusiya ko mu gihe bitazokubahiriza ingingo yo kugumizaho ibihano kuri irani amashyirahamwe yo mu bihugu byabo azobica kubiri azokwibonera ko leta ya trump yikeka irani ko iriko irarondera ikigwanisho cya nucleaire ariko irani nayo yamye ibihakana
aloyizi bigira imana urakoze kutugezaho aya makuru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda abacururiza mu isoko mpuzamipaka rya rubavu barasaba gusonerwa ubukode bw'amezi batakoze kubera ifungwa ry'umupaka bavuga ko batunguwe no kwishyuzwa amafaranga menshi kandi bari barejejwe ko bazatangira kwishyura isoko rimaze gukomera mugenzi wacu claude ganza munyamagana abafitiye inkuru iri soko ryubatswe hagamijwe koroshya ubuhahirane n'ubucuruzi mpuzamipaka by'umwihariko ku baturage b'umujyi wa rubavu n'uwagoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo ryubatswe ku mupaka muto umenyerewe nka petite barriere wanyurwagaho n'abantu babarirwa mu bihumbi bisaga mirongo itanu buri munsi mbere y'uko imipaka ifungwa kubera icyorezo cya virusi ya korona ariko abarikoreramo ntibahwemye kuvuga ko rititabirwa bavuga ko ubuyobozi bw'akarere bwabijeje ko bazatangira kuriha ubukode bwa buri kwezi ari uko biboneka ko ryitabirwa ku rwego rwiza n'abarikoreramo babona icyashara visi meya wari icyo gihe janvier turamubaza se tuzatangira gusora ryari atubwira ati isoko niritangira kugira mugomo tuzamenyesha ko kwishyura bizagenda twaje gutungurwa rero nuko twabwiwe kwishyura isoko ritaragira mugomo mu by'ukuri iri soko ntabwo riragira mugomo ntabwo twacuruje kandi nabo barabibona iyo bahaje barabibona kuko na dirigitido turahorana baza hano aba bacuruzi bavuga ko ifungwa ry'umupaka ryasubije irudubi imikorere yabo ku buryo amafaranga y'ubukode basabwa batayabona bifuza gusonerwa ubukode bw'igihe bamaze bakora batarabona amasezerano y'ubukode yanahuriranye na gahunda yaguma mu rugo mu kwezi kwa gatatu y'umwaka kumva byaba byiza kuko muri kontragiti yavuga ngo mu bihe bidasanzwe ukodesha n'ukodeshwa kumvikana kuri ibyo bihe tukaba twumva habaho koroherezwa kuko turi mu bihe bidasanzwe mu kigaragara ni uko twifuzaga ko ibyo birarane byajemo mbere y'uko tubona konti tutagakwiye kuba tubibarirwa kuko ntitwariza tubona amasezerano ngo twange kwishyura aho twaboneye amasezerano duhuza n'ingorane z'uko twese tujya muri guverinoma tugasimba dusaba akarere kacu nk'uko natwe twifuza gutanga umusanzu mu gihugu ariko bakaba babona iri soko imbogamizi rifite kuko riri hagati mu mupaka umupaka ukaba ufunze nk'abaturage batwumve natwe bareke kuduta mu gihombo gikomeye badufashe ku buryo muri ibi bihe bidasanzwe niyo twakwishyura kimwe cya kabiri cy'amafaranga barabona ko tutakoze kandi kugeza nanone aho ubu ngubu tuvugana murabona ko nta muntu uri mu isoko niko rimeze rero tugasaba ko batworohereza ku bukode bw'isoko ku mafaranga baduciye bamwe muri aba bacuruzi bavuga ko buri wese asabwa kwishyura amafaranga y'u rwanda angana n'ibihumbi biri hagati y'ijana n'ijana na makumyabiri umuyobozi wungirije w'akarere ka rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana deogratias nzabonimpa avuga ko aba bacuruzi bagiriwe inama yo kwandikira inama njyanama y'akarere bakayigaragariza imbogamizi bafite kuko ari ifite ububasha bwo kugira icyo ari cyo cyose yabafasha ni ukuvuga ngo yaba ari ukubanyiriza egizamusheni yaba ari ukubavaniraho y'amezi abiri yaba ari ukubagabanyiriza ku bukode muri iki gihe imipaka igifunzwe bakwiriye kwandikira inama njyanama inama njyanama irabisuzuma igafata umwanzuro n'ubundi niyo nama tubagira twese turabyemera ariko amabwiriza amategeko bigora abakorera muri iri soko mpuzamipaka bavuga ko bagize imbogamizi y'uko komite ibayobora idakorera muri iri soko bigatuma ibibazo byabo bipfukiranwa kuko igihe cyose bagaragazaga ikibazo ubuyobozi bwangaga kubyakira nk'uko visi perezida wa komite nshya yatoye y'iri soko bwanampana batumva joseph abivuga perezida we acuruza imyaka yambukiranya imipaka niyo mpamvu bavuga ngo isoko hano ngo twambukiranye imipaka ngo isoko rirarema bo baracuruza baba muri za komite zambukiranya imipaka ibintu byabo birambuka kwa kundi bisanzwe banyura ku maduwana ariko aha nta bakiriya bazamo ngo kugeza none aha turi abayobozi bashya ariko batarahabwa inshingano aba bacuruzi bavuga kandi ko akajagari kakigaragara hanze y'iri soko nako kari mu bituma iri soko rititabirwa uko bikwiye ni ikibazo bagaragaje mu bihe bitandukanye ndetse mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize inama njyanama y'akarere ka rubavu yatangaje ko yagifasheho umwanzuro ngo kuko bwana nyir'urugo kome de gaulle uyobora inama njyanama yabitangaje hari ibyemezo inama njyanama yafashe by'uko abantu bacururiza hariya ku ruhande ku nzira cyane cyane nk'abafite za busheri ko bahabwa umwanya nka riya soko kugira ngo rishobore gukora neza ikindi ni uko hari utuntu tumeze nk'udusoko tudafite umurongo turi ku ruhande natwo twasabye yuko duhagarikwa mu gihe gito gishoboka ni ukuba mbere y'uko uyu mwaka urangira ririya soko rigomba kuba rikora dushaka dushaka ko ubucuruzi bw'akajagari bucika kugira ngo iriya soko rishobore gukora ni ikibazo ariko nanubu abacururiza muri iri soko bagitaka hari ubucuruzi buba inyuma y'isoko hari abafite amabase hari abafite amabutike inyuma y'isoko kandi bafite n'imyanya mu isoko kubera ko abona hano nta bakiriya bahaba akigira hahandi inyuma agacururiza hanze basabye ko bafata abantu bari inyuma y'isoko batafite amangazini aba bacuruza hanze babaha imyanya mu isoko noneho komsa abantu bava ku mpande baguraga udusambaza ibitunguru babizane mu isoko kuko umuntu yinjira mu iri soko agasanga nta bantu barimo agahitamo kujya kugurira hanze ntanagaruka nicyo twasabye cyangombwa kubaka isoko claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika tukiri mu rwanda tugaruke gato ku mugabo wamenyekanye nk'intwari ya filime hotel rwanda paul rusesabagina ubu uri muri kasho ya polisi i kigali yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru w'ikinyamakuru the new york times cyandikirwa inaha muri leta zunze ubumwe za amerika bimwe mu byo rusesabagina yasobanuriye uwo munyamakuru murabisomerwa n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda temisitoke mutijima bwana paul rusesabagina waburiwe irengero mu buryo bw'amayobera aho yari mu mujyi wa dubayi muri emira ziyunze z'abarabu mu kwezi gushize nyuma akaza kugaragazwa ari imfungwa mu rwanda avuga ko we mu rugendo yari azi ko ajyanywe mu burundi aho yagombaga kuganira n'abakuru b'amadini bwana rusesabagina wahoze ari umuyobozi wa hoteli wanashimiwe ku bw'ubutwari yagize muri jenoside yo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu rwanda avuga ko yashutswe n'abategetsi b'u Rwanda kugira ngo asubire mu gihugu mu kwezi gushize babone uko bamukurikiranaho ibyaha by'iterabwoba n'ubwicanyi akinjira mu ndege we yibwira ko igiye mu Burundi Paul Rusesabagina wabaye intandaro ya filimi ya Hoteli Rwanda ibyo yabibwiye ikinyamakuru The New York Times kuri uyu wa kabiri mu kiganiro cyari gikurikiwe n'abategetsi ba leta mu biro bikuru bya polisi mu mujyi wa Kigali aho amaze ibyumweru birenga bibiri afungiye bwana rusesabagina w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu y'amavuko uzwi cyane mu banenga ubutegetsi wabaga mu buhungiro muri leta ya texas muri amerika yavuze ko mu minsi ye ya mbere mu kasho ari mu maboko y'inzego zishinzwe ubutasi z'u rwanda yari ahambiriye yapfutswe amaso kandi atashoboraga kumenya aho afungiye icyakora akavuga ko uko biri ubu hari icyahindutse mu buryo afashwemo umunyamakuru wamubajije akandika iyi nkuru yumvikanisha ko nubwo yavuze ko arimo gutanga ikiganiro ku bushake bwe yasaga n'uvuga ku bw'agahato mu kiganiro cyatangiye uburenganzira na leta y'u Rwanda bwana Rusesabagina yavuze uburyo yaburiye ku kibuga cy'indege muri Dubai nyuma y'iminsi mike akaza kwerekanwa i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda yambaye amapingu icyakora inkuru y'uburyo yabuzemo yakuruye ibibazo ndetse n'impungenge ku ruhande rumwe bitewe n'uku kuba rurangiranwa mu bya filimi rusesabagina wari umaze imyaka aba mu bihugu by'ububirigi na leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko indege bwite yinjiyemo muri dubayi yatekerezaga ko yerekeje i bujumbura mu burundi aho yateganyaga gutanga ikiganiro mu nsengero ku butumire yari yahawe n'umupasitoro wo muri icyo gihugu icyakora nk'uko abivuga agisohoka mu ndege mu masaha y'urukerera rwo ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwezi gushize kwa munani yisanze agoswe n'abasirikare b'u rwanda hanyuma abona kumenya ko aho ari atari mu burundi ahubwo ari mu rwanda igihugu gituranyi cyabwo aho yaherukaga mu myaka cumi n'itandatu ishize yavuze ko ibyo byamutunguye abajijwe uko yabyakiriye yagize ati tekereza nawe uko wakumva umeze wisanze ahantu utari ukwiye kuba uri ibi bivugwa na rusesabagina bije nyuma y'icyumweru gusa perezida w'u rwanda paul kagame ubwo yagiraga icyo avuga ku ifatwa rye avuze ko yashutswe mu kugaruka mu rwanda ashingiye ku byo yemeraga ndetse n'ibyo yashakaga gukora umuryango wa rusesabagina ushimangira ko ku bwende bwe atashoboraga gusubira mu rwanda abo bashinja leta ya kagame kumushimuta bamukuye i dubayi ndetse bagasaba kumenya byinshi ku bijyanye n'uko yoherejwe mu rwanda guverinoma y'u rwanda yari imaze nibura imyaka icumi igerageza gufata bwana rusesabagina wamenyekanye cyane muri filimi yo mu w'ibihumbi bibiri na kane aho uruhare rwe muri iyo filimi rwakinwe n'umukinnyi wa filimi w'umunyamerika don cheder kuri benshi mu batuye isi bwana rusesabagina ni intwari yemeye guhara ubuzima irokora ubwicanyi abarenga igihumbi na magana abiri ibyo yanabiherewe igihembo n'uwari perezida wa amerika george walker bush mu w'ibihumbi bibiri na gatanu bihabanye n'ibyo ariko leta y'u rwanda yivuga ko ari umugumutsi ushyigikiye imitwe iyirwanya yagabye ibitero ku butaka bw'u rwanda ku wa mbere w'iki cyumweru urukiko rwo mu murwa mukuru kigali rwamushinja ibyaha cumi na bitatu birimo iterabwoba ubufatanyacyaha mu gushimuta no kwica kimwe no gushinga umutwe w'inyeshyamba kuri uyu wa kane yangiwe kurekurwa by'agateganyo akatirwa gufungwa indi minsi mirongo itatu mu gihe iperereza rigikorwa ni icyemezo yahise ajuririra abashyigikiye rusesabagina bavuga ko bwana kagame utihanganira na busa abatavuga rumwe nawe mu gihugu arimo kugerageza kwigizayo buri umwe wese waba ugaragara nk'ushobora guhangana nawe mu bya politiki mu kiganiro bwana rusesabagina yavuze ko ari umwere kuri ibyo byaha byose aregwa ikiganiro n'umunyamakuru wa the new york times cyakorewe mu cyumba bwana rusesabagina afungiyemo ahantu bigaragara ko ari heza hasukuye hari n'igitanda kiriho inzitiramubu bwana rusesabagina we yari yambaye ipantaro ya kaki ikositimu inkweto z'ingozi kandi yari yambaye n'isaha ya zahabu nk'uko umunyamakuru wa the new york times yabyanditse mu bari bakurikiye ikiganiro kandi harimo abunganizi be babiri ubutegetsi buvuga ko ubwe yihitiyemo ku rutonde rw'abo bwamuhaye hakaba abakozi bo mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'abo muri polisi bose bambaye gisiviri umuryango wa rusesabagina mu kiganiro n'abanyamakuru wavuze ko wamushakiye abandi bunganizi mu mategeko batari abo bakaba barangiwe kumusura icyakora izo mpungenge z'umuryango warazihakana mu magambo yati nihitiyemo abunganizi kandi nishimiye gukorana nabo gusa umuryango wanjye ntabwo ubizi bwana rusesabagina avuga ko yari afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso kandi ko abategetsi b'u rwanda bamwoherereje abaganga agira ati haza abantu benshi bakanganiriza yewe banansukurira icyumba rimwe na rimwe barangaburira ni abantu beza cyane kugeza ubu buri kimwe cyose kimeze neza ku mucyo uwo ari wo wose ikiganiro cyatanga ku buryo abayeho ibyo bwana rusesabagina yavugaga rimwe byabaga birimo urujijo nk'urugero ntiyashoboraga gusobanura ibyabaye mu minsi itatu yo hagati yo kuva mu mujyi wa dubayi no kwerekanwa kw'i kigali yagiraga ati yego najyanwa ahantu aho hantu si mpazi nari mboshye amaguru amaboko ndetse mfutse n'amaso nta kintu nashoboraga kubona sinzi aho narindi abajijwe niba yarahaswe ibibazo bwana rusesabagina yasubije ati si cyane umunyamakuru amusabye gusobanura neza nawe ati oya si byo nta muntu wigeze ampata ibibazo yego tuve mu rwanda tugana muri repubulika ya demokarasi ya kongo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pam ryatangiye guha impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda muri kivu y'epfo amafaranga yo kugura ibifungurwa by'amezi abiri ni nyuma y'amezi atanu bari bamaze batabona imfashanyo z'ibiribwa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu rusenda vedaste ngabo akomeza iyi nkuru iki gikorwa cyo guhezeza impunzi amafaranga yo guhahisha kiri kubera kuri santere jene yo mu rusenda cyatangiriye muri village ya mbere iya kabiri iya gatatu iya cumi na karindwi n'iya mirongo itanu kije nyuma y'amezi atanu izi mpunzi zari zimaze zidahabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa zari zisanzwe zihabwa n'ishyirahamwe rya pamu kuri turi n'umubabaro munini ya cyane kuko nta kuntu inyuma y'amezi atanu batuzanira ibihumbi mirongo ibiri n'icyenda by'amezi abiri kandi twari dusanzwe dufite amadeni y'abandi kugira ngo tubayeho twarariye amadeni arenga ayo mahera mirongo ibiri n'icyenda ubu turapokera na bene madeni bari ku muryango barindiriye amahera yabo turi gupfukira amadeni nyine kuko dutashe dutaha vide kandi tugiye kubaho nabi cyane muri iyi nkambi ya rusenda turi n'umubabaro munini cyane ni ukuri tora dufungura amadeni y'abandi turasabye asere na pame na leta ya kongo ko buhaguruka bakaraba ukuntu badufasha bakaduhereza ayo mahera asigaye amezi angahe ibisanzwe amahera y'ame twaronse amahera y'ame amezi abiri twari tumaze amezi atanu tudapokera niyo mpamvu n'aho ayo mahera yabonetse by'ukuri aha benshi tuko turaturagira ngaha kubera amadeni no kwishyura ntakwiye hamwe n'ibyo rero dusaba ko ni ukuri bubandanya bakatwiyumvira basi bagatuma bagaruka n'ingoga bakaduhereza basubiye ayo mezi yenda asigaye natwe tukaraba ko twogera kuko atari aho n'ubundi ni ukuri ubusuma buracyari bwinshi ngaha mu nkambi inzara iracyari nyinshi ni ukuri twe yaronse ibyo bihumbi mirongo ibiri n'icyenda n'amajana atanu mugabo warariye ideni ry'amezi atanu kugira wishyure ibihumbi mirongo ibiri n'icyenda biragoye ko tubayeho turi iwabo kurya amadeni gusa kurya amadeni tugenda yo mu bakongomani uwatwizeye akaduhereza akaduha ideni ryiwe amafaranga baduhaye bayaduhaye kandi byadushimishije ariko ni uko bayaduhaye kugira ngo twishyure amadeni twariye kuko twarariye amadeni bwa mbere twaratanguye twaka abantu bajya abantu bagombesha hanyuma ubu naho twarariye amadeni z'inka z'abanyamurenge kandi mbere zaradufashije ubu rero tugira ngo tubahereze ariko inzara isigaye iratwica aba barundi baba muri iyi nkambi bavuga yuko uku gutinda guhabwa imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibiribwa byatumye abenshi muri bo bishora mu mirima y'abakongomani bakiba imyumbati abandi nabo bakishora mu buraya kubera inzara nkorera imana silvestre ni impunzi yo mu rusenda abagabo barataye agaciro cyane muri iyi nkambi bivanye n'abagore baciye batakara baca mu busambanyi baca mu bitagira ikimazi ubusuma no kwagirizwa amabi yose twebwe abarifije bo mu rusenda mingo kabisa ari ku gahanga kacu tugiye kubiraba nk'abatware dusanzwe dukorera muri iyi nkambi duca tubona ko umengo na gahohotero kugira ngo batwicishe inzara barabe ko tuvugira ibikorwa tudashobora gukora cyangwa se tudakora hari ubusuma bumaze iminsi bwigaragaza bugaca bavuga ko abarifije ari bo bariko barafatanya n'abaturage cyangwa se abanyagihugu mu kwiba amabi yose abera ruguru mu misozi kugeza uno munsi ahaja ku barefije igituma ibyo byose biba ni ukubera inzara amezi atanu yose umurefugee adapokeye ni amezi menshi umuyobozi ushinzwe aseri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo jack nigan ubwo yari mu ruzinduko mu nkambi yo mu rusenda mu cyumweru gishize yavuze ko impamvu izi mpunzi zatinze guhabwa iyi nkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa byatewe n'uko hari uburyo busha pamu yarimo itangiza bwo guha impunzi amafaranga yo kugura ibiribwa binyuze mu buryo bwa telefone uburyo buzwi nka emupesa gusa nubwo izi mpunzi ziri guhabwa amafaranga yo kugura ibiribwa by'ukwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu ishyirahamwe rya pamu rivuga yuko nyuma y'ibyumweru bibiri rizatanga amafaranga y'ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani kuri izi mpunzi zo mu rusenda vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda mu ntara ya kivu y'epfo muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino mu burundi ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryarakomeje mu mpera z'iki cyumweru turangije cyari icyumweru cya kane umurwi musongati utaratsindwa na rimwe muri handball mu ihiganwa ry'ibujumbura ujejwe ubuhinga arashima uko ihiganwa ririmo kugenda n'ubwo bakiri mu cyumweru cya kabiri ni inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu desire atunga imana uri kigali mu rwanda mu higanwa rya handball ribera ku kibuga cya sesinga no ku kibuga cya sos mu gisagara cya bujumbura ku ndwi igira kabiri y'ihiganwa umugwi wa friends watsinze golden ku bitsindo mirongo itatu na bine kuri mirongo ibiri na bibiri intwari batsinda rukinzo ku bitsindo mirongo itatu na bitandatu kuri mirongo ibiri n'icenda nayo umugwi w'igisirikare muzinga ukaba watsinze galaxy worohewe cyane ku bitsindo mirongo itatu kuri cumi na bitandatu kugeza kuri ino ndwi igira kabiri y'ihiganwa nkuru nziza eric ajejwe ubuhinga mu ihiganwa rya handball bujumbura arashima uko ibintu vyifashe kugeza uno munsi shampiyona imeze neza murabona ko turi ku kibuga amace ameze neza abakinnyi bari informe bariko berekana ubuhinga bwabo rero abantu babyitaba cyane twaraba ngaha ku kibuga kwisisimba urabona ko ari abantu benshi hari n'abandi bagiye kuraba izindi mari zikoze bera kuri SOS bavuga yuko muri association umunezero kubona abantu bitega amahiganwa uko twaratekanije muri basketball naho ku ndwi igira kane y'ihiganwa ry'ubujumbura muzinga yatsinze jimukana ku manota mirongo umunani na rimwe kuri mirongo ine n'umunani new star itsinda mutanga united ku manota mirongo icenda n'atandatu kuri mirongo itanu n'umunani urunani rukaba rwatsinze bitoroshe na gatoya umugwi wa rezipo ku manota mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo irindwi n'atanu kerne nayo itaratsindwa na rimwe ikaba yarigishije umugwi wa egre noir uko basketball ikinwa mu kuyitsinda ku manota ijana na cumi n'ane kuri mirongo itatu n'umunani mu mupira w'amaguru naho nyene ihiganwa ryarabandanije ku ndwi igira gatatu mesaje ngozi izoserukira uburundi mu nkino za afurika z'imigwi yabaye iya mbere iwabo kuri uno wa gatandatu yatsindiwe imbere y'abakunzi bayo na olympic star y'umuyinga ku bitsindo bibiri ku busa jiminda yizeye yamenyereza uwo mugwi umaze gutsindwa kabiri mu nkino zitatu akabamenyesha ko bakinye neza habura amahirwe novuga yuko gutsindirwa ngaha si byiza ni urukino rwa gatatu dukinye kandi uri kuragwanira igikombe hariho amaherere utategereza kugira ni urukino twari ko dukinira ku kibuga cyacu twari gushobora kurutsinda ariko murabona yuko ingene twakinye tuvuga yuko twakinye nabi cyane urabona ko twashoboye kuronka n'amahirwe amagori ashika nk'abiri cyangwa atatu tukayananirwa nicyo kintu novuga yuko catwishe olympic star novuga yuko batenga kabiri gatatu mu igori bakaronka amagori abiri bo umupira nuko birashika hariho gutsindwa hariho kunganya tugiye kwitegura kuraba ivyabuze uno munsi turabe yuko match ikurikira tuzoshobora kuvyifatamwo neza mu zindi nkino zabaye olympic star yanganije na aigle noir ubusa ku bundi musongati itsinda vitaro ibitsindo bibiri kuri kimwe bujumbura city itsinda muzinga igitsindo kimwe ku busa nayo umugwi wa kayanza united ukaba watsinze atletico olympique worohewe ku bitsindo bitatu ku busa muri iryo higanwa bikaba biboneka ko musongati ifise icenda ku icenda ihagaze neza cane mu gihe muri vitaro hoho ifise ubusa ku icenda icuka atari ciza namba mu higanwa naryo ry'amagare ryabereye ingozi mu gihe bari baramutse muri iyo ntara bakira urumuri rw'amahoro nizeyimana jacques wo mu mugwi wa mihaje wo mu ntara ya cibitoke niwe yabaye wa mbere mu badashika n'imyaka mirongo ibiri akaba yagize amasaha abiri minota mirongo itatu n'amasegonda cumi n'imwe ku birometero mirongo itandatu wa mbere mu bagabo bita elite ni uwimana amadi wo mu mugwi akaranga w'igihanga mu ntara ya bubanza yagize amasaha abiri n'iminota mirongo itanu n'icenda n'amasegonda mirongo ine n'indwi ku birometero mirongo icenda na bitandatu nayo mu bakobwa nifasha adelphine wo muri club akaranga aho nyene igihanga akaba ari we yabaye wa mbere agize amasaha abiri iminota mirongo ine n'ibiri n'amasegonda mirongo itanu n'atandatu ku birometero mirongo itanu desire atungimana kigali ijwi rya amerika inshuti banywanye baradiye ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye bigeze ku musozo tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi nshimira kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abamfashije kubibagezaho fasel gebeho niwe wegeranije aya makuru kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona kandi tubararikiye ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ibagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye iri ni ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ni inkuru nziza ko alexei navalny umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta y'uburusiya yavuye muri koma yashyizwemo n'abaganga muri iki gihe akaba ashobora kuvuga nk'uko bitangazwa n'abaganga wiwe mu gisagara cya berlin itangazo ryashyikirijwe n'ibitaro charite ariko avurirwamo bivuga ko hakiri kare cyane kugira ingaruka zo mu gihe kirekire ku isumu rikaze yahawe zimenyekana nalvani yajanywe n'indege mu gisagara cya berlin avanywe mu burusiya inyuma y'uko akitswe n'amagara mu ndege yarimwo yari imuvanye mu karere ka siberiya imujana ku mugwa mukuru w'uburusiya moscou ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi k'umunani hari nyuma y'uko abaganga bo mu burusiya babisabwe n'umuryango wiwe bamurekuriye kujanwa mu budagi abaganga mu gisagara ca berlin basanze navalny ari mu bane baguru babikomeye perezida w'uburusiya vladimir putin yahawe isumu ryo mu bwoko bwa nokivok ikigwanisho cicisha imyuka cakozwe n'uburusiya inyuma y'uko abahinga mu vy'ubuvuzi b'abadagi batangaje ivyo batoye ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu burusiya john sullivan yatangaje ko abategetsi b'uburusiya batezwa gukora itohoza ry'ukuri ribaye mu muco ryotuma abakoze ubwo bubisha babibazwa kelly makenani umuvugizi w'ibiro vya perezida wa amerika yatangaje ko guha isumu na valni ari ububisha bugayitse cyane Russia has used chemical nerve agents um, in the past, and we're working with our allies and the international community uh, to hold those...
Kelly McEnany ati Uburusiya bwarakoresheje iryo sumu muri kahise turiko dukorana n'ibihugu bicuditse natwe hamwe n'amakungu kugira abakoze ubwo bubisha babibazwe tuzokwirikirana ahariho hose ivyemezo bizodushikana kandi tuzogabanya uburyo bakoresha mu bikorwa vy'ububisha abanyagihugu mu burusiya barafise uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo mu mahoro atabwoba ko bashobora kumererwa nabi mu buryo ubwo ari bwo bwose umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari atlantique general jen stoltenberg ashimikira ku kamaro ko gukorera hamwe yamenyesheje ko ibihugu bigize ishyirahamwe otanu vyagiye hamwe mu kwiyamiriza igitero kigayitse cakozwe kuri alexei navalny avuga ko ivyo bihugu vyasavye uburusiya kugira uruhara mw'itoza mpuzamakungu ataho rihengamiye kwigeragezwa ryo kugandagura navalny hamwe no gutora ababikoze abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ibihugu bigize umugwi G7 barashikirije itangazo ryanditse risaba uburusiya gutora bidatevye abakoze ubwo bubisha bugayitse no kubashira imbere y'intahe iryo tangazo rivuga ko igitero cyakozwe kuri navalny kiri mu bindi bintu bizogira ingaruka zikomeye kuri demokarasi no guhiganwa hagati y'imigambwe myinshi mu burusiya iryo tangazo rivuga ko amakungu azobandanya gukurikiranira hafi ukugena uburusiya uzokwishura ku kamo katewe n'amakungu kerekeye insiguro ku isumu ryahawe navalny umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika mike pompeo asubiramwo ivyatangajwe n'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'umugwi g7 yatangaje ko igitero cakozwe kuri navalny giciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu aziririza ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za